Dargaggoo Shihaab Sulemaan barataa Yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraa kan ka'e hagammaatti bu'aalee kalaqaa adda addaa aga dhibbaatti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garagaraaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiyeessina jedha Shihaab Sulemaan. Waa'ee muuxannoo hojii isaa kana gabaasaa keenya galmoo daawwititti himee jira akka itti dhiyaata.
dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleemaan konkolaataa dhimma adda addaaf ooltu hojjetee sabatti kan beeksise. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduu meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhaas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma ammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan saarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneefillee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjenneedha. Inni lammaffaa immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo saarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa saarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaaraa jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil taa'e jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaaraa waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Kompoonantiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetiin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadamee achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma.
Kan keetuma jechuudha. Diizaayin isaa akkamitti hojjette?
Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha.
Konkolaataa harka margaa qabu kana konkolaataa warra kaan irraa maal adda isa godha?
Tokkoffaa maqaan isaa toduma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan saarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisuuf saarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraansportiidhaafis ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, turizimiidhaafis ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabatedha diizaayiniin isaa.
Tole, diizaayinii isaa qopheessuuf agarsiisu fudhate.
Diizaayinii isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hanga nadhee tilmaamuu illee hin danda'u.
Tole, baasiin isaa hoo danda'u?
Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharingii ikuupmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo karaa kuma dhibba jaanatti fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoorti gochuullee waan yaadnuuf namoonni piroonaawunseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa taayitan jechuun ji'a carraaqaa kan saatarniidhaati.
Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampeeliidhaan diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen kanneen riil piroodaaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiiniidhaan wal qabatudha jechuudha. Akkuma isin jedhe injiinii konkolaataa biraarraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injiinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakchaa goonee san finnee biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafnee annaawunsi goones osoo maas ittiin seenii maas production osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaalatetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jirani yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa bahardaarii yeroo hedduu magaalaa bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yoo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u konkolaataan annaawunsi godhe kun nama saddeet qabata kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu bahee rakkoo hedduu nufuu danda'a jedhanii abdiitti qabatanii jiran anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Ee yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiiniidhaan seennee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomotiiviidha. Makiinaa ammoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu himee ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata soofteerii Eesoof Teekinooloojiis jedhamu ni qabna. kuma lamaaf 20 dhaabne soofteerota dhaabbattoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata isaan itti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine kuma lamaaf 20 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa sana akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan wal qabatee rakkoo jiru kana soolvi godhu soofteer diivlooppii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture sistemni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE oofis kan jedhamu oofisiidhaan garaagaraa waan cufameef manaa jakka godhan mana isaa taa'anii kan biraa immoo suuqonni garaagaraallee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoomii diivlooppii goonee hanga ammaa hojiirra jira Ektee Express jedhama. Namni onlaayinii akka waa walirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraallee dhaabba soofteera onlaayin shooppingii, soofteera diliivarii, fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiin kanneen kanneen nurraa bitachaa turan.
Kan hundumaa jechuudha. Akkam turre hojiin isaa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun wal qabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaabachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoonni kennas osoo jalqaba biizines moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka nufne karaa riil laayifii ba'uudhaaf biizines moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizines moodeelii qabate abbootiin qabeenyaallee irratti invest godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizines moodeeliidhaa biizines pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'ee faayidaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii ofii qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniititti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidha'ee jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meediin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.